murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe nanjye eugenia mukankusi nijya basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu nongere mbahe ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri ibi biganiro dutegura tukanabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona mu burundi mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo bamwe mu batuye umujyi wa bujumbura barasaba leta y'uburundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa bakanasaba ko bitegeko kukambara ku bagenda mu mamodoka amapikipiki n'amagare hamwe n'ababatwaye boraba abatabufise bakaza barabubaha canke bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira ku buryo agiye mu kwiyunguruza mu gisagara ca bujumbura canke hariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye umunsi washobora gutora nk'abantu amajana angahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye abo ni bamwe mu banyabujumbura bavuga icyo batekereza ku ikoreshwa ry'udupfukamunwa muri afurika y'epfo umubare w'abarwayi ba covid cumi n'icyenda warenze ibihumbi magana atanu mu rwanda ho umusore w'umunyekongo wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe na polisi agerageza gutoroka ubutabera izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto ntimujye kure amakuru turahera mu rwanda aho urwego rushinzwe ubugenzacyaha rib butangaza ko umusore w'umunyekongo wakekwagaho gucuruza abakobwa yarashwe na polisi agerageza gutoroka hategerejwe ko igihugu cye kiza gutwara umurambo we kikawushyingura ni inkuru mugezwaho na mugenzi wacu asumuta kaboyi uri kigali mu rwanda ribu itangaza ko umusore witwa david shukuru mbuyi ukomoka muri repubulika ya demokarasi ya kongo yarashwe agerageza gutoroka sitasiyo ya polisi ya nyarugunga mu mujyi wa kigali aho yari afungiwe akekwaho ibyaha birimo ibyo gucuruza abantu ibyo gusambanya umuntu bamaze kumusindisha ndetse n'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni bahorera dominique uvugira uru rwego yabwira ijwi rya amerika ko yarashwe ubwo yari agiye mu bwiherero mu gihe bari basohotse batwaye kumwe bajya kuri tuwarete ahita asimbuka arirukanka yirukanse rero nta kine umupolisi ari gukora kuko cyane cyane ko yari azi ko afite icyaha gukurikiranwa gikomeye ahita amurasa arapfa iyo bagiye kuri tuwarete ntibaba bambaye amapingu kwambara amapingu ntabwo bibuza umuntu kwirukanka burya kuko amapingu aba yambaye imbere kandi noneho abatekereza ko niba basohotse ari nk'abafungwa bageze kuri batandatu abavuga ati ibihe byose ntabwo ari buze kwita kuri jyenyine atwitayeho twese bikaba byatuma rero wenda atekereza ko ubwo abona ari hafi batari bugire icyo bamukoraho bituma rero yirukanka uyu munsi ntabwo ari umunyarwanda ngo muramuhe umuryango we bamushyingure biragenda gute twamenyesheje igihugu cye avukamo cya kongo binyuze mu nzira za diporomasi ko barabandikiye bababwira ko iyo ikibazo ko cyagenze buriya igisigaye gikurikiraho ni uko leta ya kongo ariyo ibuze gufata icyemezo ushobora gutwara umurambo bakajya kumushyingura iwabo buriya ribu isobanura ko itabwa muri yombi ry'uyu musore rifitanye isano n'ifatwa ry'abakobwa bane beretswe itangazamakuru muri iki cyumweru turimo gusoza bashinjwa gutangaza amashusho y'urukozasoni binyuze kuri interineti ribu ikavuga ko uyu musore shukuri yajyanye aba bakobwa bane mu kabari akabasengerera bagasinda barangiza akabasambanya ubundi akabategeka kwifata amafoto bambaye ubusa bakayanyuza ku mbuga nkoranyambaga umwe mu bakobwa bafatiwe muri iki gikorwa aherutse kubwira itangazamakuru ko yabasabye kwambara ubusa ababwira ko ashaka bakurikirana ibyo yerekana uyu mukobwa yasobanuye ko bakoze videwo bakerekana ubusa bwabo bazi ko bafasha mugenzi wabo kubona icyo bise views mu rurimi rw'icyongereza uwo mwana w'umukobwa yavuze ko babikoze batazi ingaruka bizagira kandi ngo bari basinze batazi ko bihanwa n'amategeko ribu yo yemeza ko nubwo babanje gusindira ariko atari ubwa mbere bakoze ibi byaha ntabwo ari ukuvuga ko batakoze ibyo batazi kuko si inshuro ya mbere babikoze bwa mbere bwa mbere babikora twavuga ko wenda bagikora bwa mbere batari bazi ibyo bakora ariko bari bamaze kubimenyera noneho kuko si ubwa mbere babikoze yari amaze kubimenyera kuko yabahaga amafaranga noneho bakaryoherwa n'amafaranga basengerera amayoga yarangiza akabaha amafaranga ahari bakumva aribwo buzima inshuro zakurikiyeho rero nibo bijyana ku bwabo bakaba bazi ibyo bagiyemo ahubwo wenda ubwo bwa kabiri navuga ko kunywa inzoga ryabaga nko kugira ngo bibatere akanyabugabo kugira ngo babikore bumva nta kibazo urumva nawe nk'umukobwa w'imyaka cumi n'umunani makumyabiri makumyabiri n'ibiri makumyabiri kwemera akambara ubusa barimo bamufirima biri online kuri instagram icyo gihe aba ashaka kugira ngo agire ikintu gisa naho kimutera kumwibagiza ingaruka yazahura nazo umuvugizi wa rib asobanura ko ibyaha uyu musore yari akurikiranyweho byahise bihagarara kuko atakiriho ariko ko aba bakobwa bazakomeza gukurikiranwa mu gihe aba bakobwa icyaha bakurikiranyweho cyabahama bahanwa n'ingingo ya mirongo itatu na kane y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa bihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka itatu ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazamo amafaranga miliyoni imwe kuva iyi nkuru y'aba bakobwa yajya ahagaragara muri iki cyumweru abantu batari bake bayitanzeho ibitekerezo binyuranye bamwe bati ribu ntiyari ikwiye gukurikirana iki cyaha ntabwo ari icyaha pe kuko ahantu hose bi- nibyo biriho gusa facebook baba bapostinga ahubwo ngiye ndabona kereka bafunze isi yose cyangwa n'igihugu cyose facebook usanga bapostinze abakobwa abahungu ari ibintu byi- byibereyeho urubyiruko nibyo bintu biriho pe imico nyarwanda ni ibyintu ariko nibyo biriho nibyo bigezweho muri make umva bararenganye cyane kuko nibyo biriho ahubwo bararenganye kabisa abandi bati ni uburenganzira bwabo kwerekana ubusa bwabo ibindi bitekerezo bikagaragaza ko bambara ubusa mu ruhame binyuranye n'umuco nyarwanda ibi bivuga ko abakobwa bafashwe bari mu kigero cy'imyaka cumi n'umunani kugeza kuri makumyabiri n'itanu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumuta kabuyi urakoze tunyaruke noneho mu burundi hari umugambi wo gushyiraho ubwishingizi ku barobyi bajya gukorera mu kiyaga cya tanganyika mu gihe bahura n'impanuka bari mu kazi kabo k'uburobyi muri icyo kiyaga ni umugambi abenshi mu barobyi n'abatunze amato aroba muri iki kiyaga bamaganira kure bavuga ko batagishijwe inama abaserukira amashyirahamwe y'abarobyi bo siko babibona bakavuga ko ari umugambi uje ku neza y'abarobyi inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na desire hatungimana uri i kigali mu rwanda abaserukira abarovyi mu myeha itandukanye bavuga ko icyumviro cyo gushyiraho ubwishingizi ku barovyi cyavuye mu mwumvikano w'abakuru b'imyeha y'uburovyi n'ishyirahamwe ry'ubwishingizi bc business insurance and insurance company jean bosco ndabazaniye ni umukuru w'umweha w'uburovyi uri ahitwa inyabugete zone kanyosha komine muha mu gisagara ca bujumbura umugambi wa sirasi umaze kuza badutumye ku nka twe dusanzwe turongoye abarovyi kuko ntitwari gutwara abarovyi bose ntishaka gukunda hama aho twari dufise amakenga turabivuga ko cyane n'umu turaboneka gushika rero ubu icyo twayaze kuko bwa mbere barafatiye kuri karahani mirongo ine na bibiri n'amajana atanu bavuga ati ayo mafaranga ni ukuri ntayo tworonka ni amafaranga menshi hama bas- mu nyuma basonga badutumako batubwira amafaranga ko yagabanutse havuye ku ibihumbi icenda n'amajana atanu ni ukuvuga bari- asirasi bayiriha mirongo itatu na bitatu ayo mirongo ita- eh, ayo mirongo itatu na bitatu ni umwaka wose bivanye n'igihe umuntu ayarihiye ni ukuvuga arishe mu k'umunani azosubira gutanga ayandi iyindi- ayindi asirasi mu k'umunani naho biri uko abatari bake mu barovyi bafise amakenga ku kuntu ubwo bwishingizi bwashyizweho batabanje gutororokanya ivyiyumviro vy'abarovyi n'abafise amato aja kuroba mu kiyaga Tanganyika ubu ni umwe mu barovyi barobera ku mwehaburovyi wa Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura umurobyi yogera kuri bosi afise igipe umurobyi ntagenda aroga bosi atamuhaye igipe twebwe abarovyi two turaraba ingingo iriko irafatwa nta mubosi n'umwe arayisingira arayiterera igikumu kuko igihe umurobyi yayi- umubosi yayitereye igikumu nawe umukozi bizoyankaho kuko wanze aravuga ati ndashobora kuyakurihira kuko n'umubosi ubukorera mbwa simbona ko itegeko ryofata abakozi ritarafata bosi ritangwa rifata ababosi bafise ibyaba umuduga sawa kuko umuduga rufata umushoferi ufata bosi sawa hama twebwe abakozi tuzi ubwa kabiri niyo bosi yatwarazimisha tebagabo uwuroba atanga sorasi ibihumbi mirongo itatu na sankarani kuko udashobora kuvuga ati bose ko bitubwiye ariyo tegeko rya leta mwaryemeze mwe abagwiza atunga duhingurane tuyarihe tuzakorera muga ntimuze mukandamiza eka n'abafise amato aroba ivyo bita igipe mu mvugo y'ikirovyi bavuga ko uwo mugambi utizwe neza bagasaba ahubwo ko wosubirwamwo abegwa n'igisata c'uburovyi bose bagishijwe inama ubu ni umwe mu bafise ubwato buroba ku mweha wa nyabugete umugambi bazana ntabwo uteguye neza ko ntitwabwiye inama ubwambere bwo tubabwira uko bimeze igipe ntibagishizemo bene nabyo ibipe barabyikuyemo bafatiye ku gatwe k'umuntu hanyuma rero ugaca twiyumvira uyu muntu agiriye mu gipa mbwego ikipe ntigikingiwe uyu muntu ntiwakingiwe none worinda ugira isanganya icyo kintu wagiriyemo kitagize isanganya umva nicyo kiba cyagize isanganya urumva rero ugaca usanga rero ibyo bagiye gukiriya si ibyo ugaca twiyumvira none nimba uyu murobyi rero bakeneye gukingira ntibamukingire mu kiyaga n'aha ku musozi uyu murobyi azorihwa ariko yapfiriye mu mazi tugaca duhera mu mvugo apfa abarobyi bangahe mu myaka bapfiriye mu kiyaga ko abarobyi benshi bapfira ku musozi jean bosco ndabazaniye arongoye umwe wa nyabugete we avuga ko ubwo bwishingizi bwaje hageze ni nk'akarangamuntu kuko umaze kugira asiranse uba ufite na baji aho ariho hose ugiye uramenyekana ko uri umurobyi mugabo kare umurobyi nta kintu cyamuranga ko ari umurobyi yari afise umubazi yavuga ati giye gusa ni umurobyi ku munwa agize insanganya mu kazi asiransi izomufasha izomuvuza hama agize insanganyaga akitaba imana azoronka umuryango uzoronka agasumbuje nk'uko asiransi zamaze ibigenza ni ukuri nta na kimwe yari afise kimukingira asiransi jahageze nk'uko biboneka mu masezerano ishyirahamwe bisi ritekanya kugirana n'uburobyi ni uko umurobyi azotanga amafaranga ibihumbi mirongo itatu na bitatu ku mwaka mu gihe umurobyi yitavye imana ariko umurimo wiwe mu kiyaga ishyirahamwe bisi ritegekanya guha umuryango wiwe asize amafaranga y'amarundi miliyoni zibiri naho mu gihe yokomereka iryo shyirahamwe rikamuvuza kugeza akize arakoze mugenzi wacu desire hatunga imana kuri iyi nkuru ijwi rya amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu banyeshuri bo mu nkambi ya rusenda bari mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye batewe impungenge n'ibizamini bya leta nyuma yo kumara amezi agera kuri ane batiga inkuru y'umunyamakuru ijwi rya amerika vedaste ngabo uri mu rusenda abanyeshuri bo muri iyi nkambi kimwe n'abanyeshuri b'abakongomani bari basanzwe biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bavuga yuko nubwo amashuri azafungura kuri uyu wa mbere bateye ubwoba n'ingengabihe y'amashuri minisiteri y'uburezi yashizeho iyi minisiteri iteganya yuko abanyeshuri b'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bazakora ikizamini cya leta tariki ya makumyabiri na kane kugeza tariki ya mirongo ibiri na karindwi y'ukwezi k'umunani hatunga imana ivona ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye rya la reflexion yumvikanishije ubwoba atewe n'uko bagiye kuzakora ibizamini bya leta hari ibyigwa byinshi batize ugereranyije n'aho bari bageze biga yewe n'ukuri narumvise yuko tugiye gutangira tuzakora ikibazo cya leta kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na kane nk'abanyeshuri turafise ibibazo byinshi mu mutima kuko iyi ndwara n'ukuri yaratumye duhagarika amashuri nk'ubu tumaze amezi ane tutiga ariko twumvise ngo tugiye gukora ni ukuri dufise ubwoba ko tuzohava tunananirwa kubera ntitwize amaporogaramu ntiyaheze ibyigwa ni byinshi tutarabona dufise ibyigwa bike cyane amezi ane yose tutiga turimo turibaza ukuntu tuzokora icyo kibazo ni ukuri imitima irahagaze turi ko twiyumvira yuko tuzohava tunananirwa kubera ko tutize gusa nk'abantu bazotora ikibazo n'ukuri bazogerageze boroshe ikibazo kuko tuzohava tunanirwa turi benshi hatunga imana ale nawe yiga kuri esititisi batwa asanga ibyumweru bitatu bahawe byo kwiga ari bike ugereranyije n'aho bari bageze biga amakenga dufise ni menshi tumaze amezi ane egome nubwo dukora kigoro ko gusoma ibitabo n'amakaye hariho ibintu harura amezi ane araciyemo nta mwigisha ubona ariko baca bagusiripurena ngo mu ndwi zitatu zoba ukoze ikibazo ntibishoboka ko ibyigwa bizaba birarangira kuko hariho nko mu makuru amwe amwe abigisha ariho bari bagitangura akazi abandi bari bakiri ku mashapitire atatu cyangwa ane usanga rero ari ibintu bigoye kuvuga yuko mu nginga zitatu nk'ishapitire zitanu cyangwa zitandatu ko zoba zirahera si abanyeshuri bonyine batewe impungenge n'ibi byumweru bitatu bahawe byo kwiga mbere y'uko hakorwa ibizamini bya leta ahubwo n'abarimu nabo bari basanzwe babigisha nabo batewe impungenge n'uburyo bazigisha abana bamaze amezi ane badahembwa metusera ntitukana yigisha ku kigo cya rukorora rimwe na rimwe rero tuhura hari ibibazo byinshi twibaza nk'abigisha urabye igihe tumaze ikintu cy'amezi ane ata agashahara turonka ata amafaranga turonka ubukene ni bwinshi cyane ugiye kuraba rero n'ibyo twagiye guhagarika ama- amashure na porogaramu yari isigaye urabye twari tugeze nko ku bice mirongo irindwi na bitanu ku ijana mirongo umunani gutyo ku bamwe n'abandi ariko ubu urabona neza ko tugiye gutangura umengo tugiye gutangura bushasha bizogorana mu gihe hari um- hari ikiringo gito cy'abanyeshuri kwiga abanyeshuri baza gukora nk'ama examen ama exeta ntitubona ibintu bazohava bakora tuzogerageza uburyo bwose twihate ubwo tuzokwihata n'inzara mu nda ndayishimiye janvier nawe n'umwarimu kuri ensiti rutanga yo mu rusenda iwe asanga leta ikwiye kubafasha nibaza ko karendiriye ya minisiteri ya edikasiyo ndazi ko hariho ibintu bimwe bimwe igerageza ku eh, kwirengagiza amaporogaramu ntiyari bwahere twari dusigaje amezi ashika nkangahe nk'atatu ariko porogaramu ntizari bwahere Eh, nibaza yuko leta eh, ya kongo yuko izi neza ingorane zabaye n'ubushikiranganji bw'indero ndazi ko ubu bitahura rwose gusumba twebwe buzora ndazi ko bwabiteguye bwabonye yuko kumbure niba dutanguye kwiga ayo ma- izo ndwi zitatu bakazukamo iki kibazo cya leta biraboneka yuko abanyeshuri ubu honyine bari baranabibihevye minisiteri y'uburezi ivuga yuko kuri uyu wa mbere tariki ya gatatu y'ukwezi k'umunani ariho abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza n'ayisumbuye bazafungura biteganyijwe yuko andi mashuri nayo azafungura nyuma gusa umunsi nyirizina nturatangazwa vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara Kivu y'Epfo.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri afurika y'epfo umubare w'abarwayi ba covid cumi n'icyenda warenze ibihumbi magana atanu afurika y'epfo yemeje ko abantu barwaye covid cumi n'icyenda barenze igice cya miliyoni minisitiri w'ubuzima yabivuze ejo kuwa gatandatu ni mu gihe abarwayi b'iyo ndwara bose ku mugabane w'afurika bakabakaba miliyoni imwe afurika y'epfo igihugu gishyize ku nganda muri afurika cyabaruye abantu bashya ibihumbi icumi n'ijana na barindwi bemejweho covid cumi n'icyenda bituma bose hamwe bagera ku bihumbi magana atanu na bitatu magana abiri mirongo icyenda abantu barenga gato miliyoni eshatu nibo bapimwe iyo ndwara kugeza ubu muri afurika y'epfo iki gihugu cyatangaje umurwayi wacyo wa mbere mu mezi atanashize hanabaruwe ibihumbi umunani ijana na mirongo itanu na batatu bahitanywe n'iyo ndwara ingamba afurika y'epfo yashyiriyeho kubuza virusi ya korona gukwirakwira mu kwezi kwa gatatu zakumiriye iyo ndwara amezi abiri aho zimariye koroshywa ubwandu bwongera kuzamuka mu mezi abiri ashize cyakora perezida Cyril Ramaphosa avuga ko ubwandu ku munsi busa n'ubwagenje amaguru make by'umwihariko mu ntara zazahajwe kurusha izindi n'iyo ndwara Western Cape, Gauteng na Eastern Cape afurika y'epfo iza ku mwanya wa gatanu mu bihugu bifite abantu benshi banduye virusi ya korona ku isi ibi byagize ingaruka ku rwego rw'ubuvuzi mu gihugu rwari rusanzwe rutorohewe muri uku kwezi kwa munani umushinga w'igihugu ukora imashini zifasha abarwayi ba covid cumi n'icyenda guhumeka uzatanga imashini ibihumbi makumyabiri zakorewe mu gihugu perezida ramafoza yavuze ko zikenewe cyane mu gihe guverinoma ikomeje gutegura andi mazu ibikoresho n'abakozi mu ntara zifite ubwandu bwiyongera
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukivuga kuri iyi ndwara ya covid cumi n'icyenda iterwa na virusi ya korona turava muri afurika y'epfo twerekeza mu burundi aho bamwe mu batuye umujyi wa bujumbura basaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanye no kwambara agapfukamunwa ko kwirinda ikwirakwira ry'iyi virusi bagasaba ko riba itegeko kwambara agapfukamunwa ku bagenda mu mamodoka amapikipiki n'amagare ndetse n'abayatwaye dore uko bamwe babitekereza byari byiza ko twabyumvise muri atarapo batanze udupfukamunwa kubagendesha kubunguza abantu kubagendesha imiduga bavuze ko babahaye muga nka twebwe twunguza abantu ku mapikipiki natwebwe urumva harimo agahaze kuko natwe turunguruza abantu baraduha amahera tukabasubiza nabo iyo tubasubije barayatanga ku handi natwe twosaba atarabu ko yoraba igikwiye kubunguza abantu ku mapikipiki mu kurwanya ikiza cya korona virusi kuko ari umugambi wa leta natwe uturabana n'igihugu mu bunguza abantu ku mapikipiki ibyo bari badukoreye babikora ku mapikipiki ku bituro hama bari bageze kuzana ibintu byo gukaraba ibyo byo gukaraba n'amasabune ibyo byaramaze kuhava mugabo hobaho uwundi mugambi nyene ujanishwa n'uwo atarabu kuko ishami ryacu amutabu kubacika kunguza abantu ku mapikipiki risanzwe ritwarirwa muri atarabu nabo nyene atarabu yoraba igakorana n'iryo shirahamwe amutabu kugira ngo natwe dushikirwe muri uwo mugambi wo kurwanya korona ntitwasigara inyuma kuko twese umugambi uraturaba n'uw'igihugu igihe atarabitazo birashikira kuri twe rwaba amapikipiki umuntu aba arakora mu kwikingira muri uku nyene ahari ibibanza byo gukaraba umuntu agashika agakaraba muga mu gihe umugambi wowoza uvuye muri atarabu ugashikira abunguruza abantu ku mapikipiki tuzubakira neza mu gihe uzoba utatuvuna ukambaye wowe wunguruza umuntu uwo wunguruza atakambaye muravugana ibiciro aravuga nawe ukavuga mukavugana ibyo biciro urumva ko harimo uwayanduye yanduza uwundi hocabaho umugambi wa leta ko bose bategeza kubwambara nk'uko isi yose iriko irafata izo ngingo abiyunguza bakateza kuba babwambaye ababunguruza bunguruza abantu ku mapikipiki bakateza kuba babwambaye bose umwe agakingira umukiriya wiwe umukiriya nawe agakingira uwumwunguruje abapolisi baraduhagarika tugahagarara duhagaze tukabereka amadokima arashobora gufata dokima z'umumotari ariko arazizingurura azizinguruye hanyuma ukazimwereka ariko araziraba dufate nk'uko wagize ikosa hanyuma akaca kwandikira kontaravasiyo kontaravasiyo ahejeje kwandika akaca akubwira ngo nusinye ngaha none gusinya ngaha ni ukubera iki dufate nk'uku iki kiza cya korona cyamaze gutera ugahura ugiye kwandika kandi yuko bisaba wandikishije ya karamu nyine yari afise kandi tuzi yuko umuntu wese dufate kugira akore kuri icyo kintu ari uko abanza gukaraba twebwe twosaba abajejwe umutekano yuko bo mu ibarabara bofata icyo kibazo nabo nyine bakabaha ubukingirizo nabo nyine bakaza barashyira ku munwa kubera iki kiza cya korona nabo nyine nabo nyine kirabaraba kandi kikaraba twese ibyo je nubona ku bintu bihatse twebwe abamotari na twebwe twari dukenewe yuko bashobora kuduha ubwo ubwo bufukamunwa hanyuma natwe tukaba tubufise n'abakiriya nyine bakaba babufise mugabo twosaba n'igipolisi nabo nyine bakaba babufise ubwo buntu twasaba nk'umupolisi yaguhagarikije akakubaza ati pere murayifise ukayimwereka mugabo atarinze kuyikorako twese muri icyo gihe tucoca tugira inguvu cyo kugwaniriza hamwe icyo kiza cya korona je nk'uwiyunguruza mu gisagara cya bujumbura icyo gikorwa ndumva ko ari cyiza kuko nubwo twokaraba haciye umwanya dukora ku mafaranga tugakora ku bintu bitandukanye ku ntebe bicayeko rero n'icyo gikorwa bakoze ndumva ko ari cyiza mugabo nka jeni niyunguruza turashobora kuba tubufise ari turi nka babiri ego babwa hari nka shoferi cyangwa na konvoyeri ugasanga nk'ubu ndakiguriye ugasanga muri bisi ijyamo nka venti cyangwa taranti cyangwa dizuwiti ugasanga nanjye ndi umwe cyangwa babiri jeni nibaza yuko naho nyine ngaho hobamwo ukumva yuko bitoba bimeze neza kubera wumva nimba wundi awugwaye wundi akawugwara muri abo bandi numva ko bataba bikingiye nk'uko bikwiriye icyo twasaba rero nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bworaba abatabufise bakaza barabubaha canke bagatanga itegeko buri muntu wese akakigurira ku buryo agiye kwiyunguruza mu gisagara cya bujumbura cyangwa ahariho hose akeneye gufata urugendo akagenda agatwaye bakabibwira bakavuga yuko ari itegeko canke naho baba bushobora kubuduha bakabuduha kuko hariho abatoshobora kuburonka kuko unumva ngo kamwe kaguha bitatu bibiri n'atanu urumva nkayo onye hariho nk'umunyagihugu muto muto usanga kugira ngo afise nk'abana canke afise nk'umuryango ugasanga bujana n'amahera menshi Twe- canke bagashinga igitigiri kanunu c'amafaranga katorenza yego naco nyene coba ari ciza kuko umwe wese yigurishiriza ku giciro ashatse none ko numva ngo babuhaye abantu batwara imamodokari mbona bobuha n'abanyagihugu Eh, ko babuhaye aba- abantu batwara imodokari je mbona bobuha n'abantu biyunguruza n'ama- n'amakinga n'amamoto kuko nshobora gufata imo- ikinga uyu mwanya nka- nkiyunguruza ngenda mu ikaritiye kanaka ugasanga uwo muntu uwo mutakisivene uwo mutakisivero ntakafise cyangwa ugaca usanga uwo mumotari ntakafise rero je mbona yuko bobuha bose n'aba- n'aba- n'abo ba- batwara ibyuma bito bito bakabubaha ubu twese tukabona kwikingira kugira ngo tu- ngo turwanye ico kiza coronavirus ubwo tugerageje kuraba tu- tujya ahereye ngaha ku batwara abantu n'ibintu ngaha ni bentu kuri abantu benshi bavuye mu kitandukanye ibikorwa cyane cyiza cyane rwose ntabwo tugishima ariko kubera tuzi icyo kiza cyandurwa mu buryo bwinshi hariho guhumekanira ko gukorana ko boraba bakongereza ingufu kugira ngo tu- icyo kiza nyine gihere neza bakongereza ingufu nko mu kurondera ubundi buryo nabwo kuko na winjira muri bisi urakaraba umushumba wawe ukamuha amahe wamuhaye amahera nawe ushobora kuyakorako kora kuri wawe ugakora kuri wundi urabona naho nyine ubwo muri ubwo buryo ashobora umuntu ashobora kwandura reka rero bora bakagwiza ajya amadezinfekita kugira ngo umuntu nawe yinjiye aze akaraba aze ashisha nko mu kiganza kugira ngo eh, tukirwanye neza tuki- tuki- tukivira hasi tukiheraheza mu gihugu cyacu ni byiza cyane vema ataraguye akoze igikorwa cyiza muga nako oyora bikakongerako bakaronka baronka pateneri babafasha bakakongerako bakagwiza ayo madezinfekta tutibagiye no kuza turahimiriza nyine mu gikorwa cyo gukaraba amazi ntiyigera abura yego ni umugambi mwiza cyane vema barakaraba bakongereza byose bizoshoboka kuko tugiye hamwe birashoboka hariho akunguko kanini kubera urabona turi ngaha dutwara abagenzi abantu benshi ku munsi umunsi washobora gutora nk'abantu ija- amajana angahe urumva abo bantu bose utagiye wikingira hari aho usanga wanduye Eh, abo dutwara nabo nyine byiza boza barabwambara kubera urabona turi mu bihe bibi tukaza turikingira twese ni ukuvuga n'uyunguruza nawe arashobora kukarondera kuko ni, ni, ni ku neza yiwe ni ku neza y'amagara yiwe kuko nawe birasabwa ko akarondera kugira noneho iki cyorezo tukirandurana n'imizi nk'uko umukuru w'igihugu yavuze yuko iki cyorezo gitezwa kuranduranwa n'imizi mu burundi kugira noneho tucikingiye dufate ingamba zose zikenewe zo gucikingira hama amagara yacu ashishikara aban- agenda neza kubiyunguruza no kubafasha abantu kwiyunguruza bibandanye bigenda neza hama icyo cyorezo coronavirus ki- kibone gu- kurandanwa burundu mu gihugu cy'u Burundi twebwe kabisa turashobora kubwigurira kuko ntibuzimvye twamvise ko ari mu mademire gutyo natwe umu- uwo ari we wese ashobora kukigurira ntacyo vyishe akanyatira bitaratugeraho natwe bwe turashobora kubwigurira kamwe kamwe ntacyo vyishe ego nkatira kamo bagenzi banje bose uwo vyoshoboka arondera ukuntu uwo ari we wese yokigurira kuko ni ku neza y'umuntu uwo ari we wese kugira amagara yiwe agende neza uwakaronse je no muhanura yuko yoga yoga akoresha iyo kagenewe kuko ni ku neza y'uwo ari we wese kuko kajya kajya karafasha ku umuntu ashobora kwandura nta- ntiyandura kandi ntiyandukiza uwundi rero nofa- nohanura abantu yuko uwakaronse yokabungabunga neza akakambara uko bitegerezwa hama bikagenda neza abo bari bamwe mu batuye umujyi wa bujumbura mu burundi basaba leta y'u Burundi gukomeza amategeko ajyanywe no kwambara agapfukamunwa kugira ngo hirindwe ikwirakwira rya virusi ya korona itera indwara ya covid cumi n'icyenda nshuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya amerika mushobora kubisanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwadusanga no kuri youtube na facebook radiyo yacu voa mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kubibagezaho uwashyize hamwe aya majwi ni fasili gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikiye n'ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika amahoro kuri mwese